Iri ni ijwi rya Amerika. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni itariki cumi na zine z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha ndabahaye ikaze mwese nashikirije yuko twebwe nk'abenegihugu b'abarundi dushima dukenguruka kuko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro hari umutekano uyu ni umushingamateka honorable Jean Marie Muhigwa aturuka mu mugambwe CNDD-FDD mu nama yarayikoranyije inama nshingamateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ku cyicaro cyayo iyarusha muri Tanzania nifoko tudahisha umwotsi kandi umuriro kuraka abatanzania barabizi impunzi bafise z'abarundi ziri hano ntabwo zaje muri pikinike uyu nawe ni mugenzi we honorable christophe nduwayo aturuka mu mizero y'abarundi iyo nkuru hamwe n'iyerekeye impunzi z'abarundi ziheruka guhungira mu rwanda ziva muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza ikaze mwese reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tugiye kuyashyikirizwa na mugenzi wacu aloise bigirimana maro neza aloise amahoro uriyane aravugwa cyane cyane muri afurika muri raporo zitandukanye zashyikirijwe ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe agateka ka zina muntu abajejwe amatohoza ba oni bavuga ko mu bihugu bya sudani y'epfo n'uburundi hahunyanzwe bikomeye agateka ka zina muntu kandi bagasaba ko abahohotewe batunganirizwa komisiyo ya oni iraba iby'agateka ka zina muntu muri sudani y'epfo ivuga ko abanyagihugu bama bagizwe ibyibare by'imirwi y'abitwaje ibirwanisho hamwe n'abicanyi bama bakoze ibyaha bitagira izina bitigera bihanwa isaba impande zose zishamiranye kubahiriza amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu ku rundi ruhande batatu mu bagize komisiyo ya oni ikurikirana ikibazo cy'u Burundi bavuga ko atakirahinduka mu bijyanye na politike umutekano ubutunzi iby'imibano hamwe no mu by'agateka ka muntu kuva hashyikirijwe raporo ku Burundi mu kwezi kw'icyenda komiseri francoise Hamson wo muri uyu murwi avuga ko abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi abamenyeshamakuru hamwe n'abaharanira agateka ka muntu bakiri mu buhungiro avuga ko bamwe mu mashyirahamwe ya sosiyete sivile bakiri mu Burundi batekewe n'ubwoba kuko bavuga ko umwanya uwo ari wo wose bashobora gufatwa ambasaderi renova tabu aserukira Burundi muri ibyo biro bya oni bijejwe agateka ka muntu ariyamiriza iyo raporo kavuga ko ifise aho iyegamiye kandi yakoreye ku binyoma ku bijyanye n'agateka ka zina muntu mu gihugu cy'u Burundi inyuma yaho atamukandida n'umwe muri babiri bari imbere y'abandi yagaragaye ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu azosubirira perezida Ernest Bayi Koroma muri Sierra Leone umurwi w'icyo gihugu ujejwe gutunganya amatora wamenyesheje ejo ku munsi wa kabiri ko bagiye gutunganya igice cya kabiri cy'amatora umukuru w'atavuga rumwe n'ubutegetsi Julius Maada Bio wo mu mugambwe People's Party niwe yaje imbere y'abandi bakandida cumi na batandatu ku majwi mirongo ine n'atatu n'ibice bitatu ku ijana mu gice cya mbere cy'amatora yabaye ku munsi wa gatatu ni nyuma y'ibiharuro byatangajwe n'uwo murwi n'uwo murwi ku murwa mukuru Freetown ibwirwa shingiro rya Sierra Leone rivuga ko kugira utsinde amatora utegerezwa gushikanira amajwi mirongo itanu n'atanu ku ijana umurwa ujeje amatora utangaza ko igice cya kabiri cy'amatora gitekanijwe ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'indwi muri uku kwezi kwa gatatu abimukira b'abanyafurika barenga ibihumbi cumi na bitandatu bari mu makambi muri Libya baratahukanywe mu bihugu byabo ku bushake bwabo mu kwezi kwa mbere n'ukwa kabiri iyo byashyikirijwe ryo ku munsi wa kabiri n'umukuru ajejwe imigenderanire mu muryango umwe bwa buraya federica Mogherini Mogherini yavuze ko hasigaye abimukira bari hagati y'ibihumbi bine na bitanu mu makambi bakoranirijwemo muri ico gihugu ca Libya avuga kandi ko ishirahamwe mpuzamakunguni hamwe n'umuryango w'umwe bwa Afurika bariko barakora ibishoboka byose kugira abo bimukira bazobe baratahukanywe bose mu mezi abiri canke atatu ari imbere muri afurika kandi abantu bashika ibihumbi bitanu barahungiye mu gisagara ca moyale ni muri kenya bavuye muri etiyopiya ahiciwe abasivili icenda mu ndwi iheze ubwicanyi bwegekwa ku basirikare ba etiyopiya nk'uko vyashikirijwe kuri uyu wa kabiri n'umuryango utabara imbabare croix rouge muri kenya umunyagihugu wo mu gisagara ca Moyale atashimye ko izina ryiwe rimenyekana yavuze ko igisirikare ca Ethiopia kiri mu ruhigi rw'abanywanyi b'umuhari witwaje ibigwanisho wishinze kubohoza ubwoko bw'aba Oroma kandi ko abantu bahunga mu gutinya ko barwa mu mporero Moyale rero ni igisagara kigabuwemwo kabiri n'urubibe Kenya gihana n'igihugu ca Ethiopia Hano muri leta z'umwe za Amerika abanyeshuri hamwe n'abigisha ibihumbi n'ibihumbi bo muri leta zunze ubumwe za Amerika kuri uyu wa gatatu batekanya kuva mu mashuri bakagira urugendo rwo kuba kwibuka abanyeshuri bishwe ku ishuri ryisumbuye muri leta ya Florida haraheze ukwezi urwo rugendo ruzotangura isaha zine z'agatondo ku isi yose kandi rumare iminota cumi n'indwi cumi n'indwi rero ni igitigiri kingana n'abanyeshuri cumi n'indwi nyene bishwe muri ico gitero abariko baratunganya urwo rugendo bavuga ko abantu bashika ibihumbi bitatu aribo bitezwe kwitaba urwo rugendo mu gihugu cose no mu bice bitandukanye vy'isi urundi rugendo rwitiriwe ubuzima bwacu rutumbereye guharanira umutekano mu mashuri ruzokoranya ibihumbi amajana vy'abantu bazohurira hano i Washington DC ku itariki ya mirongo ibiri na kane muri uku kwezi kwa gatatu
urakoze aloyize ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubonaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amakungu louise mushikiwabo yaraye agiranye ikiganiro n'abamenyeshamakuru i kigali yavuze ko impunzi zahungiye mu rwanda zitegerezwa kugendera ku mategeko agenga igihugu ni mu gihe yarabajijwe ikibazo cerekeye impunzi z'abarundi mu rwanda mugenzi wacu asumta kaboyi niho yarari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u rwanda louise mushikiwabo aratangaza ko impunzi zahungiye mu rwanda zigomba kugendera ku mategeko agenga igihugu zahungiyemo ni ku nshuro ya mbere umuyobozi wa leta y'u rwanda wo mu rwego rwo hejuru avuze ku kibazo cy'impunzi z'abanyekongo zahungiye mu rwanda zikaza kujya mu myigaragambyo aho bamwe bataye ubuzima mu karere ka karongi mu ntara y'uburengerazuba minisitiri mushikiwabo yasobanuye ko kuba izo mpunzi zarigaragambije zitaka inzara byari urwitwazo nyuma y'iyi myaka myinshi bamwe abenshi muri ziriya mpunzi barashaka kuba abanyarwanda kuko hari abasabye indangamuntu y'u rwanda bagashaka no kuba abanyekongo kuko bavuga ko bashaka gusubira iwabo noneho bagashaka no kujya gutuzwa mu mahanga mu bihugu cyane cyane mu bihugu by'uburayi na amerika urumva rero nta muntu waba ibintu bitatu byose hamwe ni uguhitamo guhitamo rero byarabagoye ndetse abo wabonaga mu iperereza tugikomeza gukora abatumye bagumura n'abandi ndetse bari bafite amahane menshi ugasanga bigeze gushaka kubona ikarita y'ubuhunzi ariko dukoresheje ikoranabuhanga ry'indangamuntu mu rwanda tugasanga bafite n'indangamuntu y'u rwanda ugasanga rero amahitamo yarabagoye naho ku kibazo cy'impunzi z'abarundi zigera ku bihumbi bibiri magana atanu zahungiye mu rwanda mu cyumweru gishize ziturutse muri repubulika na demokarasi ya kongo minisitiri mushikiwabo yavuze ko imyitwarire y'izi mpunzi iteye inkeke gusa asobanura ko nta gihugu cyabasha gucumbikira abantu badashaka gukurikiza amategeko y'igihugu cyabakiriye ikigaragara ni uko nta gihugu cyakwemera kuzana abantu utazi abo ari bo badashaka kwivuga badashaka kwiyandikisha badashaka kwivuza ibyo ntabwo byashoboka bivuga ko byatugora cyane nk'igihugu kuko inshingano zacu za mbere ni ukureba umutekano n'ubuzima bw'abanyarwanda ni ikibazo rero kitoroshye kidashobora kumvikana mu buryo bwihuta umuntu atabanje kureba neza ibibazo bihari kuvuga rero yuko byagira ingaruka ku izindi mpunzi ari iza libiya cyangwa ari izituruka ahandi u rwanda ntabwo rurimo gusabiriza impunzi n'iziza tuzazakira n'izitaza nabyo ntacyo bidutwaye dufite abaturage bacu bo kurebera umuvugizi wa leta y'u rwanda yanagize icyo avuga ku nkuru z'abimukira baba bavanwa mu gihugu cya israheli bazanwa mu rwanda aha yongeye kumvikanisha ko kugeza ubu nta mwimukira waturutse mu gihugu cya israheli uri mu rwanda ikibazo cy'abimukira bo muri libiya u rwanda rwari rwiteze kwakira nacyo kiri mu byasobanuwe mu kiganiro minisitiri mushikiwabo avuga ko kugeza ubu u rwanda nta bwumvikane ubwo ari bwo bwose burabaho ku buryo bazanwa mu rwanda gusa yemeza ko mu byumweru bike ubwo bwumvikane bushobora kugerwaho indi ngingo yagarutsweho mu kiganiro ni umubano w'u rwanda n'ibihugu by'akarere duhereye ku gihugu cya uganda uyu muyobozi yasobanuye ko igitutsi cyumvikanye hagati y'ibihugu byombi kitatewe n'u rwanda ko kandi u rwanda rudashobora kugirira nabi uganda kuko ari abavandimwe basangiye amaraso ibyo bibazo byaturutse ku gihugu cya uganda aho abanyarwanda benshi eh, bahagiriye akaga bamwe barafungwa eh, bamwe barafunguwe abandi baracyafunze cya mbere hano mu rwanda ntabwo eh, dushobora eh, kugirira nabi abagande abagande ni bene wacu ni abavandimwe bacu dusangiye byinshi dusangiye amateka dusangiye n'amaraso abagande benshi eh, dufitanye isano Ah, nyakubahwa perezida wa repubulika yafashe umwanya wo kubonana na mugenzi we perezida wa repubulika ya uganda igihe twari mu nama eh, y'abakuru b'ibihugu bya afurika mu- mu gihugu cya etiyopiya mu mpera y'ukwezi kwa mbere babiganiraho ikibabaje ni uko twebwe nk'u rwanda ntitwigeze twumva impamvu cyane ko kuri twebwe umubano wacu na uganda ari ikintu gikomeye cyane ni igihango umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda yanagarutse ku kibazo cy'imikoranire idahwitse igaragara mu bihugu bigize umuryango wa afurika y'uburasirazuba kugeza n'aho imwe mu mishinga ibyo bihugu byari bifatanije yasinziriye mushikiwabo asobanura ko koko hari imishinga imwe yagiye idindira gusa avuga ko byose bituruka ku bushake bwa politiki hari ibigenda buhoro akenshi navuga ko biterwa n'ubushake bwa politiki budahagije ariko ntabwo bivuga yuko ibikorwa bya ngombwa cyangwa se n'impamvu uyu muryango wacu eh, w'afurika y'uburasirazuba uriho byaba byarahindutse navuga yuko biterwa na n'ibintu bisanzwe dukunze kubona mu bijyanye na integration eh, guhuza imikorere nk'ibihugu ntabwo ntabwo buri gihe aba ari ibintu byoroshye ntabwo navuga yuko ibikorwa bikomeye by'uyu muryango wacu eh, byasinziriye burundu ni nk'uko umuntu asinzira ariko ejo mu gitondo agakanguka minisitiri w'ububanyi n'amahanga louise mushikiwabo mu kiganiro n'abanyamakuru yanakomoje ku nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bya afurika izabera i kigali ku itariki ya makumyabiri n'imwe z'ukwezi kwa gatatu yavuze ko iyi nama mu byo izaganiraho harimo umurongo w'amavugururwa y'umuryango w'ubumwe bwa afurika yari ayobowe na perezida paul kagame ubu unayoboye uyu muryango muri iyi nama kandi minisitiri yavuze ko biteganyijwe ko abayobozi ba afurika bazasinya amasezerano y'isoko rusange ribahuza yavuze ko abakuru b'ibihugu bya afurika bagera kuri makumyabiri na batandatu abayobozi ba za guverinoma n'abayobozi b'ibihugu bungirije bazitabira iyi nama asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tuve mu burundi tuje muri tanzania kuri uyu wa kabiri inama nshingamateka y'umuryango wa afurika y'ubuseruko yarakoranye ku cyicaro cyayo yarusha muri tanzania ikibazo cy'umutekano mu burundi cyasubiriye kuvugwa umumenyeshamakuru wacu yarusha araducira ku mayange uko byari bimeze Ico kibazo cavyutse mu gihe abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko bariko baterera ivyumviro ku ijambo ryashikirijwe na perezida w'Ubuganda Yoweri Kaguta Museveni hari mu nama y'abakuru b'ibihugu vy'ako karere iheruka kubera i Kampala mu vyo Museveni yavuze harimo ikibazo c'umutekano mu karere umwe mu bashinga amateka b'Ubuganda yadomye urutoki ku Burundi na Sudani y'Epfo ko ariho hagisigaye umutekano muke mu karere jean marie muhigwa umushingamateka w'umurundi wo mu mbwambwe uri ku butegetsi cndfdd wewe siko abibona yabwiye bagenzi we ko umutekano wagarutse mu gihugu ciwe nashikirije yuko twebwe nk'abenegihugu b'abarundi dushima dukenguruka kuko mu gihugu cy'u Burundi hari amahoro hari umutekano Eh, hari ibyabaye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu eh, bijanye n'ibiringo twagiyemo by'amatora aho habaye impari no kutabona kumwe ibijanye n'amatora ivyo ntico bisigura yuko hari intambara hari umutekano muke byarabaye impari nk'izo mu gihugu ca Kenya impari nk'izo zaradutse mu gihugu eh, c'Ubugande impari nk'izo zaradutse mu gihugu ca Tanzania rero nashikirije yuko hageze igihe aho twebwe nk'indongozi twicara hamwe hama tugahaguruka tukigisha abanyepolitike bacu tukigisha abenegihugu eh, gufata ibiringo by'amatora ko atari ibiringo by'ingorane inzego zose ziri ku mirimo ziri ku kivi ingabo z'uburundi abapolisi b'uburundi bariko barafasha hirya no hino ku isi kugira ngo amarane umutekano aboneke ntitwotanga umutekano muri ibi bihugu iwacu atawuhari kubera ko tuwufise iwacu twawuronse twawuhereje abandi Eh, nta paradizo iri mu isi oya ikibazo cy'umutekano nico kwamizako kugira ngo ntihagire ikiduca mu ryahumye ubundi murundi baturuka mu gihugu kimwe nawe yabwiye bagenzi we ati nyabuna nimureke kwirengagiza ibyo muzi kuko mu burundi hacibonekeza ibigaragaza umutekano muke n'ubwicanyi honorable christophe nduwayo ni wo mu runani amizero y'abarundi niho atanga kuvuga ko mu burundi ari amarame umuhoro umwa tuzi ko iminsi yose ubyutse wumva ngo ikiziga cyatowe hariya ukumva abantu bapfunzwe abantu banyurujwe mu ntumbero rero y'uko turwanya iyo mvugo y'abantu ashaka gusasira ikibindava mu burundi ifo ko tudahisha umwotsi kandi umuriro kuraka abatanzaniya barabizi impunzi bafise z'abarundi ziri hano ntabwo zaje muri pikinike ntabwo zaje gutembera zarahunze zahunze kubera ko zabona ko nta mutekano zifishe mu buganda abarundi bariyo ni benshi ku isi yose hariyo abarundi benshi kandi abandi barahunga igikuru rero nuko dutohisha indwara nuko twoyivuga akarere kakadufasha gutora inyinshi z'ibibazo dufise hama ibikorwa bya- by'akarere bikatungana mu mahoro kuko nta mahoro nta butunzi bushobora kubuhaba nta mahoro nta na kimwe gishobora kuba mu gihugu umushingamateka w'umuganda odongo george stephen nawe ati ntimuyeyemvye ahubwo muvuge uko ibintu biri gutyo umuti uzoboneke the superficial definitions of peace ntimutangure kuzana insiguro zo kwiyemvya zidafashe ngo muvuge ko amahoro ahari jewe nshimikira ku catumye umutekano uhungabana mu burundi ingaruka mbi hamwe n'umuti zotorerwa aka karere karimwo ibibazo bikomeye bikwiye kwicarirwa aho kuyeyemvya ngo umutekano uriho kandi mu mitima y'abantu atawuriho ku bwanje amahoro y'igihugu kimwe nayo tuma n'akarere kayavomako atari ku nyungu y'uyu canke uriya kuko umutekano uhungabanye muri kenya canke mu buganda nanje birankorako twicara ibibazo nyamukuru rero Rise up and says we are in danger all of us in danger uwo muganda n'agahemo kenshi yagize ati if you are here and you think there is peace in your country nimba mwebwe mubona ko hiwanye ari amahoro n'umutekano mwabarundi mwe ndabakeje i congratulate you burundians abo bashingamateka baheruka mu ngendo zitandukanye mu bihugu byose bigize akarere yamara icibonekeje ni uko batavuga rumwe kuko ingene basanze ibintu byifashe mu gisata c'umutekano bamwe mu batanzaniya bavuga ko bazungurutse bagasanga haratekanye mu burundi mu gihe abandi nabo barimwo abaganda bavuga ko basanze hacibonekeza ubwoba kandi ko abantu badatekanye mu bikorwa byabo bya minsi yose Clave niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya amerika arakoze Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru tuve muri Tanzania naho tuje mu Rwanda kandi Rwanda Revenue Authority ikigo cy'u Rwanda kijejwe amakori n'amatagisi cyarafashe uruganda rw'itabi rwa nyakwigendera Asinapol Rwigara abakozi b'urwo rwanda bavuga ko babakuyemwo giturumbuka bashyiraho abakozi bacu ngo bacungere umutekano mugenzi wacu Etienne Karekezi yarayavuganye ku telefone na Anne Rwigara umuyobozi w'urwo ruganda imbere y'amategeko twumva ikiganiro bagiranye twatunguwe cyane numvise abasekirite bahamagara bavuga ko abakozi ba rwanda reveni bari kumena ingufuri z'amasoke yose ari mu ruganda nyuma yaho mu masaha make bambwira ko babasohoye ko bababwiye ko bagomba gusohoka ko bagomba gufata utwabo twose bakarara bagiye ni bande basohoye abakozi bari barinze uruganda reveni icyo yakoze muri mu kwa karindwi badufungira kwa karindwi k'umwaka ushize bari bashyizeho abasekirite babo ba interiseke ariko natwe twaragumishijeho abacu kuko hari haki- harimo ibikoresho byacu mu ruganda uyu munsi rero nubwo abasekirite babo bari bamaze igihe bagihari uyu munsi bafashe abacu bababwira ko bagomba gufata utwabo twose bakarara bagiye abacu baduhamagaye turababwira duti ntimuhave kuko nta cyemezo kibaha uburenganzira bwo gukora ibyo bari gukora kandi ntabwo ari bo babahaye akazi nitwe twakabahaye nitubahagarike ubu niho muzagenda bafata inkoni babasohora n'inkoni bafata inkoni babakurikiza inkoni nabo bagenda birukanka barabasohora niba numva uko uvuga ane ni ukuvuga ko abari bashinzwe umutekano cyangwa se abazamu banyu bari ku ruganda ubu tuvugana batagihari baraye hanze ubu bari kumuhamagara bambaza aho bajya abenshi bava mu ntara ubwo nanjye ubu ndi guhamagara rishari uriya komiseri jenerali mubaza ibyo arimo kuko nta kintu twigeze tumenya abakozi banjye bari hanze baraye hanze hari n'ababyeyi nimuva aho kuko uko mbibona bari abantu barashaka kurara basahura bigeze kubidukora kera n'ubu ngubu bagomba kuba bari muri gahunda yo kurara basahura kuko hari ibintu byinshi bifite agaciro kanini biri hanze bashyizeho abasekirite babo rero kuko bari kwanga ko twe twinjiramo ubwo abasekirite bacu bagiye gusahura n'umunota umwe ubwo ni ukuvuga se ko ubwo rwanda reveni yohereje abakozi bayo nta kintu gitoya bamenyesheje cyangwa se nta n'ikintu polisi y'u rwanda mwe ibabwiye yari yaranditse itubwira ko ishaka ko tuba duhari kugira ngo ibare izindi sitoke kuko hari sitoke zirimo ibigurishwa izo bamaze kuzishyiraho ingufuri zabo bakuraho izacu ariko hari n'izindi sitoke ziba zirimo nka amakeri poromiyeri hari amasitoke menshi atandukanye izo rero bashakaga nazo kuzirebamo twari twarabandikiye tubabaza icyo gikorwa icyo kigamije bitewe n'uko dufite dosiye iri mu rukiko tukaba kandi tutarigeze tumenyeshwa icyo icyo gikorwa cyo kongera kubarura sitoke kimaze tutagiye rero ubwo tumenya ko ingufuri baziciye bashyizeho izabo n'abakozi bacu bari barimo bacunze uruganda babasohoye niba umuyobozi wa rwanda reveni tusabe rishari atitaba telefone hari izindi nzego mwakwitabaza inzego twakwiyambaza se ko ari nazo ziri kubikora urumva baza bitwaje abantu bo muri cid inzego za polisi kuzitabaza ni nko ku mu butabaza nyine kujya kurega uburegera ntacyo bihindura ahubwo ni turi kwibaza icyo twakora kuko niko bibaye mu mwanya ntabwo turamenya neza uko bimeze ariko ntabwo bibaho kujya gusohora umuntu mu bwari mu nzu ye nta n'icyemezo cy'urukiko cyabigaragaje ubwo natwe byatuyobeye ariko ni ibikorwa birenze ubwenge bw'umuntu umuntu ahura hari n'igihe naho ugira umuntu ukabura n'icyo ukora n'icyo uvuga ibingibi byo biraturenze ndabashimiye cyane anne rwigara ku bisobanuro muduhaye ijwi rya amerika ryaragerageje kuvugana na tusabe shah umuyobozi wa rwanda revenue authority ariko ntiyitavye telefone yiwe iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ubu none wa mwanya w'ikiganiro amerikana mugiye kugishyikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirindi
uyu munsi ni isabukuru y'imyaka mirongo itanu n'itatu yuzuye y'icyiswe bloody sunday ni ukuvuga icyumweru cy'amaraso cyabaye mu rugamba rw'abirabura bo muri leta zunze ubumwe za amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu hari ku cyumweru uwo munsi abaturage bo mu bwoko bw'abirabura bakoze imyigaragambyo mu mujyi wa selma muri leta ya alabama mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za amerika baharaniraga uburenganzira bwo gutora no gutorwa bahagurutse ari magana atandatu bashaka gukora urugendo rwo kugera mu murwa mukuru wa alabama montgomery mu birometero mirongo inani na birindwi ubutegetsi bwari bwabimye uruhushya rwo kwigaragambya buvuga ko urwo rugendo rubangamiye umutekano n'umudendezo wa rubanda bo rero barabyirengagije bavuga ko barambiwe gukomeza gukandamizwa bagenze kilometero imwe irengaho gato basanga abapolisi benshi babategereje abapolisi bari abazungu gusa babirayemo n'ibibando barabahondagura babarasamo n'ibyuka biryana mu maso nta muntu wapfuye ariko mirongo irindwi barakomeretse ndetse cumi na barindwi muri bo bajyanwe mu bitaro ari intere bari bavuye amaraso menshi nguko uko uwo munsi wiswe bloody sunday urugomo rw'abapolisi ntirwabaciye intege kuwa kabiri ku itariki ya cyenda y'ukwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu barongeye bakora urundi rugendo rwo pasiteri martin luther king ubwe yararwiyoboreye rwarimo abantu barenga ibihumbi bibiri na magana atanu bageze hahandi nyuma ya kilometero imwe basanga nanone abapolisi benshi bafunze umuhanda babageze imbere barapfukamye barasenga abapolisi nabo barabareka barasenga barangije gusenga bafashe icyemezo cyo gusubira inyuma banga guhangana n'abapolisi urugendo barusubitse ibyumweru bibiri ku itariki ya makumyabiri n'imwe y'ukwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu batangiye urugendo rwa gatatu narwo ni marite luther king warwiyoboreye rwo bararushoje bagera mu mujyi wa montgomery rwamaze iminsi itanu yose buri munsi bakoraga nka kilometero cumi n'esheshatu n'amaguru barutangiye ari ibihumbi umunani barurangiza ari ibihumbi makumyabiri na bitanu n'abazungu benshi bari baje kubafasha bararwitabira ku kirwa rwabaye insinzi amafoto y'urugomo n'ubugome bw'abapolisi mu rugendo rwa mbere yakubise inkuba mu gihugu cyose ndetse n'umukuru w'igihugu perezida lyndon johnson nawe ubwe byaramurenze ategeka abasirikare barenga ibihumbi bine kubaherekeza no kurinda umutekano wabo uko byagenda kose perezida johnson yahise kandi atangira guhatira inteko ishinga amategeko congress gushyiraho vuba itegeko riha abirabura uburenganzira bwo gutora no gutorwa congress yaryemeje mu kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu ijwi ry'amerika ikiganiro amerikana mu ntwari za selma uwa mbere ni umwiraburakazi witwa amelia boynton robinson niwe watangije imyigaragambyo yari afite imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko nawe abapolisi baramuhondaguye cyane bikomeye arakomereka hafi yo kwitaba imana ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa munani mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu perezida johnson yamutumiye mu muhango wo gushyira umukono ku itegeko riha abirabura uburenganzira busesuye bwo gutora no gutorwa amelia boynton robinson yitabye imana mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yari afite imyaka ijana n'ine undi mu ntwari za selma ni john lewis yari mu bayoboye imyigaragambyo ya mbere yari afite imyaka makumyabiri n'itanu y'amavuko nawe abapolisi baramuhondaguye ibi byanya byo muri iyo myigaragambyo abarwa mu bantu bo ku isonga mu ntwari zaharaniye uburinganire bw'amoko muri leta zunze ubumwe za amerika ubu afite imyaka mirongo irindwi n'umunani kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi ni depite mu nteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika mu ntwari zaharaniye uburenganzira bw'abirabura bwo gutora no gutorwa mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu harimo n'abazungu abapasiteri batatu b'abera bagiye gutera inkunga martin luther king mu rugendo rwa kabiri rwa selma batashye intagondwa z'abazungu bo mu mutwe wa ku klux klan zarabateze zirabakubitagura umwe muri bo pasiteri james rib baramukomerekeje cyane mu mutwe bikomeye agwa mu bitaro nyuma y'iminsi ibiri yari afite imyaka mirongo itatu n'umunani umutegarugori w'umwera witwa vayola ryuzo yavugaga ko urugamba rw'abirabura rugomba kuba urugamba rwa buri muntu wese nawe yagiye kwifatanya n'abaturanyi be b'abirabura mu myigaragambyo ya gatatu ya selma atashye mu ijoro ryo ku itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa gatatu mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu urugendo rwe rwarangiye aba Ku Klux Klan baramuteze baramurasa baramwica yari afite imyaka mirongo itatu n'icyenda y'amavuko nawe izina rye ryanditse ku rwibutso rw'intwari zaharaniye uburenganzira bw'abanyantege nke muri leta zunze ubumwe za amerika kuva kandi mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na gatanu inzira yo kuva selma kugera montgomery ibirometero mirongo inani na birindwi yabaye urwibutso rwanditswe mu mateka mu rwego rw'igihugu cyose cya leta zunze ubumwe za amerika rwitwa selma to montgomery national historic trail inshuti zacu iki kiganiro amerikana ntaho gihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi mugire umunsi mwiza murakarama
aho ni naho turangiriza ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri mikoro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka ndashimiye Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije ndabashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi mugire umunsi mwiza imana ibahezagize
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.